Attamooltaan hordoftoota sagalee Ameerikaa kun as Waashingtan diisii irraa televiziyonaaf raadiyoodhaan kallattiin katamsaasamu sagantaa afaan Oromooti. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban qophiilee keenya har'aa keessatti dhiyeessuuf qindeessinee jirra. Oduu har'aa ka qindeesse Bafaqaaduu Morodaati gama isaattan isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti.
Itoophiyaatti humnoonni bulchiinsa naannoo Amaaraa lixa Tigraay keessatti tarkaanfii duguuggaa sanyii fudhataniiru jechuudhaan dhaabbileen mirga namoomaatiif falman Amnestii Intarnaashinaali fi Hiyuman Raayits Woochii gabaasa waloodhaan baasaniin ibsuu isaanii maddii oduu roowitersi gabaaseera. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti gochichi kan raawwatame yommuu lixa Tigraay keessatti lolli taasifamaa jiru yommuu ta'u, gocha kana irratti hanga'oonni naannoo Amaaraa humni addaa naannichaa fi milishoonni hirmaachuu isaanii ibsee gochichi yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa ta'uu akka danda'u eereera. Gabaasni kun waraanni mootummaa federaalaas akka harka keessaa qabu ibsee sababa kanaan namoonni kumaan lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonaan lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksiseera. Hordoftoota keenya dabalanni gabaasa kanaa bal'inaan oduu booddeessinii dhiyaata. Gareen hidhattootaa Somaaliyaa keessa sosocho'u Al-Shabaab pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammadii fi muummee ministeeraa Mohaammed Hussein Roobalee ajjeesuudhaaf yaalaa jiraachuu isaa dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa beeksisee jira. Dhaabbanni nageenyaa mootummaa Somaaliyaa dhimmicha irratti akeekkachiisa fuula tiwiitarii isaa gubbaatti baaseen bal'inaan wanti ibsame jiraachuu baatus hogganoonni mootummaa biyyattii akka dhimmicha beekan taasisuu isaatii fi al-shabaab irraa namni Mahammed Maharii jedhamu dhimmicha raawwachiisuudhaaf akka ramadame ibseera. Bitootessa 23 bara 2022 buufata xiyyaara Moqaadishoo irratti haleellaa raawwatameen lubbuu namoota ja'a galaafatee fi magaala Baladawayin keessatti dubartii miseensa mana maree kan ta'an Amiinaa Mahammed Abdii dabalatee namoota du'anii fi al-shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa beeksisuunsaa gabaasameera. Hoogganaan duraanii milishoota jaanjaawiidii yakka waraanaa Sudaan kaabaa Daarfuur keessatti raawwatameen himatamanii mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaate soddomii tokko hundayyuu hin raawwanne jechuudhaan aalaniiru. Alii Kushaa'iib maqaa jedhamuun kan beekaman Alii Mohaammed Al-Abdurrahamaan himannaa isaan irratti dhiyaateef deebii kennaniin himannaa hundayyuu hin fudhadhu. Himannaa kana hundarraa an qulqulluudha. Himannaa kana kamittiyyuu itti hin gaafatamu jechuudhaan mormaniiru. Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Kaariim Kahaan gama isaaniitiin ragaalee qaban ibsuudhaan bara kuma lamaaf sadii hanga bara kuma lamaaf afurii gidduutti yakka himatamichi raawwataniiru jedhan ibsaniiru.
Rapes against women and girls, children being targeted and attacked.
Humnaan gudeeddiin dubartootaa fi ijoollee durbaa irratti raawwatamee jira. Ijoolleewwan itti xiyyeeffatame irratti haleellaan raawwatamee jira. Humnaan butamaniiru. Namoonni fi ijoolleewwan dhiiraa ajjeefamaniiru. Manneen barbadaa'anii namoonni harka duwwaa baqatanii jiru. Irra jireessa isaaniitiif jireenyi deebi'ee akka sanaan duraan ta'u.
Dhimma Daarfuuree isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoonni kumni dhibbi sadii du'anii miiliyooniin lamaa fi qabxiin torba immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii beeksisa irratti yommuu himannaan mana murtii yakkaa addunyaa irratti ilaalamu inni kun isa jalqabaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota lixa Afrikaa waggoottan kurnan dhufan keessatti hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi akka saaxilamanuu fi namoonni miiliyoonii 27 ta'an akka beela'uu danda'an dhaabbanni gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu Save the Children ibseera. Akka gabaasni Save the Children kun jedhutti lakkoofsi namoottan kanaa gara miiliyoonii 28tti akka ol siquu danda'u ibsee namoonni miiliyoonii 11 ta'an ji'oottan sadan dhufan keessatti beela keessa seenuu danda'u jedheera. Biyyoota lixa Afrikaa kan akka Burkiina Faasoo, Niijer, Chaad, Maalii fi Naajeeriyaa bara 2015 amma 2022 gidduutti lakkoofsi namoottan gargaarsa midhaan nyaataa ariifachiisaa barbaadan miiliyoonii torba irraa gara miiliyoonii 27tti ol ka'eera. Afrikaa lixaa fi walakkeessaatti daayirikteera dhaabbata Oxfam kan ta'an Asalaamaa Dawaalaaksidii akka jedhanitti sababa hongee lolaa walitti bu'iinsaa fi dhiibbaa dhibeen koovid kudha sagal diinagdee irratti uumeen kan ka'e naannoo kutaasa haale amma tokko keessatti oomishni midhaan nyaataa hedduu gadi bu'eera. Gatiin midhaan nyaataa waggoottan shanan darban keessa dhibbeentaa digdamaa amma soddomaatti kan dabale yommuu ta'u lolli dhiyeenya kana Yuukireen irratti baname immoo rakkinicha daran akka jabeesse. Gabaasni Save the Children kun ibseera. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan miseensa naatoo walgahii guyyaa lamaa fi yemmuu Biraazils keessatti wal arguuf deeman kanatti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaa miiliyoonii dhibba tokko Yuukireeniif kennuu ishee beeksistee jirti. Walgahii biyyoottan miseensa naatoo kanarratti hirmaachuudhaaf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken roobii har'aa ministeera dhimma alaa Beeljeem Soofii Wiiliims waliin dubbachuun isaanii gabaasameera. Antoonii Bilinken dippiloomatota olaanoo Awustiraaliyaa, Firaans, Jarman, Itaalii fi Yuunaayitid Kingidamii waliin akka marii taasisan beekameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gara Biraazelsitti imaluu isaaniitiin dura ibsa kennaniin humnoonni Raashaa bakka. Akka buuchaa jedhamutti dhumiinsi raawwatanii waan addunyaa naasiseedha jedhanii loltoonni yuukireen bilisummaadhaa fi ulfina daangaa biyya isaaniitii fi falmiin gochaa jiran akka deeggaramuu qabu himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan diisii irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaboliin mirga namaa Amnestii Intarnaashinaaliif Hiyumaan Raayits Waachi waraana Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeessame keessatti humnootii naannoo Amaaraa fi Eertiraa akkasumas waraana Itoophiyaan dhiittaan mirga namaa raawwatame jedhan ilaalchisee gabaasa baasaniiru. mootummaan naannoo amaaraas yakka dhaaboliin kun humnoota naannoo amaaraan raawwatame jedhan dhara jedhee jira gabaasi guutuun kunooti. Rakkoo teeknikaa uumameef nu of galchaa jennaa hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii itaanutti ceena. Gareeleen mirga namaa beekamoon lama roobii har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona tokko ol qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. amnestii intarnaashinaaliif hiyumaan raayits waachi waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiya tigraay keessatti lola geggeeffameen aangawoonni naannoo amaaraaf humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sanaa yakkaawwan waraanaaf yakka farra namoomaati jechuun ibsan waraanni itiyoophiyaallee kana keessatti waliigaleeraa jechuun himataniiru amnestii intarnaashinaalitti qorataan dhimmootii gaanfa afrikaa fasaha taklee qorannaa kana ilaalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula dhibba lamaaf afurtama kan qabu ta'uusaaf kunis dhiya tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa bifa fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan.
የናችን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ጦርነቱ በሚካሄድበት ጊዜ አካባቢውን ለመያዝ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የአማራ ሚሊሻ jalqabarraa kaasee humnoota adda addaa naannoo tigraayii fi milishoota akkasumas kanneen faannoo jedhamaniin naannoo sana keessatti namoota nagaaf waaltaalee irratti haleellaan meeshaalee guguddaa raawwatamee jira kanaafuu maraaf daanshaa akka fakkeenyaatti tuquun ni danda'ama kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa yakka waraanaa jedhamu raawwatamee jira namoonni deeggartoota tplf jedhaman namoonni bebbeekamoon milishoota duraanii kanneen turan haleellaa duraan maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefamaa akka turan ragaa argannee jirra.
haleellaa maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fisaan gabaasa kana dura baasneen sadaasa digdama bara kuma lamaaf digdama yeroo sanatti dhalattoota amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman guyyaadhuma sana galgala dhalattoonni amaaraa walitti qabamanii haleellaa ijaaboo akka raawwatan gabaasameera ragaalee maddeen adda addaarraa arganneen namoonni dhibba lamaaf digdamii sagal ajjeefamuu isaanii hubannee jirra namoonni dhibba tokko ta'an immoo balaan madaawurra ga'e wal'aansaaf gara hospitaala naannoo amaaraatti geessamaniiru jedhan.
ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ይሄ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበረ።
haleellaa isa jalqabaatti aansee naannoo dhiya tigraay keessatti bulchiinsa haaraatu hundeessamee ture bulchiinsa haarawaa kanaaf namoonni naannoo amaaraa muudaman kan keessa jiranii fi akkasumas dhalattoonni naannoo kan keessa jiran namoonni muudamanii jiru bulchiinsi kun eega hundeeffamee jalqabee dhalattoonni tigraay naannawa sana keessa bakkawwan adda addaa kanneen akka maayitsabrii maayiloomii addigoshuu fakkaatan keessa jiraatan bifa adda addaatiin dhiittaan mirga namoomaaf haleellaan isaan irratti raawwatamu arginee jirra fakkeenyaaf hamajjii sagal namoonni jaatama ta'an mana isaaniitii fuudhamanii laga tekezee riqicha waayis jedhamu cinatti ajjeefamuu isaanii kanneen irraa hafan namoonni sadiif kanneen ijaan argan reeffi sun yeroo dheeraadhaaf turuusaa nutti himanii jiru.
bulchiinsi haaraan hundaa'e kun dhalattoota tigraay irratti loogii kan oofu ta'uusaa hubanneerra ka jedhan obbo Fisahan waraqaan eenyummaa akka hin kennamneef dhorkamaniiru qabeenyaan isaanii saamamee manneen isaanii gubachuu kan agarsiisu suuraa saatalaayitiif ragaa viidiyoo arganneerra jechuun dubbatanii gargaarsa namoomaallee dhorkatamaa turan jedhan aangaa'onni naannoo. humnoonni naga eegumsaaf jiraattonni naannoo amaaraa dhalattoonni tigraay gamasii akka ba'an akeekkachiisa kennaafii ka turaniif haala geejjiba isaan gamasii ittiin ba'an illee aangaa'onni naannoo akka mijeessaniif namoonni achii ba'an dubbachuu isaanii obbofiisaan himaniiru kunis naannoo amaaraa dhalattoota tigraay irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu mul'isa jedhan qorannaan isaanii kun yeroo hammamiif akka geggeessame obbofiisaan gaafatamanii.
እንግዲህ ይህን ጥናት ከአንድ ዓመትና ከዛ በላይ ነው ያደረግነው። በተለያየ መንገዶች ተጠቅመናል። ወደ አምስት የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል።
qorannaa kana waggaa tokkoof isaa oliif geggeessine mala adda addaatiin gargaaramnee jirra. Gurmuun shan gara Sudaanitti maleera. Qorattoonni Human Rights Watchiif Amnesty International gamasitti malanii namoota gamasitti baqatan haasofsiisanii jiru. irra hedduun isaanii namoota dhiyaa tigraay irraa buqqaanii gara shiree dhaqanii sababaa quunnamtiin hin jiraanneef amma eessa akka jiran hin beeknu adoolessa dura innaa quunnamtiin ture buqqaatota sana namoota hedduu bilbilaan argannee dubbisnee jirra. walumaagala qorannaa kana geggeessuudhaaf namoota dhibba afuriif digdamii torba ta'an dubbisnee jirra kanneen keessaa dhibba afuriif sagal kanneen ta'an dhiya tigraay irraa buqqa'an suuraa saatalaayitiif viidiyoolee mirkaneeffamanillee argannee jirra.
daayirektarri olaanaan dhaabbata hiimaan raayits wach keenet roos akka jedhanitti bitootessa bara 2020 qabee aangawoonni naannoo amaaraaf humnoonni nagaa eegsisan dhiya tigraay keessa kanneen jiraatan dhalattoota tigraay mana jireenya isaanii keessaa baasuudhaan duula fixiinsa sanyii irratti geggeessan jedhan amnestii intarnaashinaal fi hiimaan raayits wach humnoonni tigraayis lola baatilee 17 keessatti yakka dalaganiiru jechuudhaan garuu qiyyaafati gabaasa kana isa mitii jedhan. tigraay gammidhiyaa hokkara hamaa lola keessatti geggeessame mootummaan muummicha ministeeraa abiy ahmadiif michuunsaa naannoo amaaraa kan itti wal dura dhaabbatantu isa mudatee jedha ibsi kun naannoon amaaraaf naannoon tigraay lamaanuu tigraay dhiyaa kan yeroo ammaa humnoota amaaraaf waraana itiyoophiyaan to'atamee jiru kan kooti jechuun falmu ajjeecha irra deddeebi'ee raawwatetti dabaluudhaan aangawoonni amaaraa karoora dhalattoota tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan ka'an gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota tigraay irratti ajjeechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateera jedha ibsichi. dubbi himan mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee rooyitersiif akka ibsanitti dhiya tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan dubbeemtoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo amaaraaf bulchaan dhiya tigraay gaaffii dhiyaateef battalatti deebii kennine gabaasni amnestii intarnaashinaal loltoonni eertiraa dhiya tigraay keessaa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. vo'n gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gama isaa argachuuf yaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiris istirratti. Lakkoobsa addaaka siistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma, ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko, ka Keeniyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi lama, hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi sadi, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf kuma ja'aaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii addaa har'aaf qindeessinetti ceena. qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura qophiileen kun sagantaa afaan oromoorraa raadiyoo sagalee ameerikaarraa kan isiniif dhiyaatu ta'uu isin beeksifnaa nu hordofaa.
bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban soddomaaf baqattummaadhaan sudaan keessaa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaaf jecha gara magaalaa kaartuumitti deemuu isaanii ibsu.
Magaalaa Kartuun keessatti baqataan bifa meeqaan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabuu, lammata kaadhiinsa jireenyaa uummatumaatiin walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaaniitiifidha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geeffamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyuti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata baqataan magaalaa Kartuun. Baqataa fi baqataa kan hin taanetu addan baasee walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu turee ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaadhuma kan qabaa jiru. nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadha miidhaan isin irraan ga'u jettan biyya keenyatti nu deebisa kan jedhu gaafanne gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa soddoma fixe mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nuusoo kaa jennee gaafanne kun hunduu hin godhamne isa sadaffaa immoo biyya biraatti taadii mayyuu haa ta'u olluma kanatti biyya itti nagaan jiraachuu danda'amutti nu dabarsa kana sadan nu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaan mootummaa yoo inni ittis garsineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaa kan kana nuunguun irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa suudaan qofatu hin taane yoo inni nu miidhaa jira waajjira yoo inni yoo dhanne akka saree ari'amna fakkeenyaaf mooraa baheen waajjira yoo inni dhufe waajjira yoo inni jira fuudhanii dhaqanii bakkeetti dhaqanii nu gatanii jechuudha waggaa tokkoon dura ji'a torba taa'in har'a immoo deebi'een ganda keessatti galee jira kan nu miidhe yoo inniidha.
gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii sagaliif baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa.
Duraan yeroo mootummaa wayyaanee ture Itoophiyaan diimokiraasiidha jedhu amma isinii Oromoon kan keessa miti mootummaan amma bulchaa jiru as keessa waggaa soddoma waggaa digdamii kan kanneen bitanne dura kan dhufantu jiru biyya kana. Mooraan kun tokkoffaa kiiloomeetira afurtamii lama wayiidha daangaa biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii hedduu rakkisaadha. Amma kun humnumti wanti lolli wayyoo ka'e baay'ee rakkoodha. Akka magaalaa hin seenne magaalaa keessa qabaatu jira. Dhalli namaa hojjetee jiraachuu hin danda'u. As keessa kan teenye dhalli namaa waan nyaatu hin qabu. Inni waan dhugu hin qabu. Bishaan ashaboo turee homtiyyuu immoo citee jira namarra. Namoonni kan kotti kan siraa baraa deemanii hojjetu. Baraa naannoo bakka tokkotti jiru. Rakkinni keenya maaliif gadi fageenyaan hin ilaalamu?
Sudaanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyyata baqattoota kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them.
Baqattoonni addunyaarra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'ama ta'e biyyarra dheessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu.
Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dheessee bahe attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmeyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafadheera.
The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessaa haala jiru dura qorachuu qabna garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Riippaabilikii Afrikaa, Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'uu gara biyya isaaniitti deebisuudha.
Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsan argannuu jedhu kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggora natti fakkaata sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa umgurgur keessaa ilaalchisee akkas jedhan.
If you refer to the camp Umgarkur, we know that there is water there. The healthcare
Waa'ee mooraa umgurgur keessaa na gaafattaa jirta taanaan bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra.
Kaartuun keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuuf ennaa yaalan humnootii mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu kana waajirri keessan beekaa jennaan.
What we know is that the government of Sudan has a policy that uh, they register refugees.
Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa Kasalaaf Gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartoum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa Gadaarifii fi Kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi pirojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. isaantu warra akkasii gargaara.
Sudaan keessaa waliigalaan baqattoota miliyoona tokkoof tuqaa tokko qabnaa dubbataniiru. Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Itoophiyaa keessatti mala teeknooloojii duumessi rooba gahaa akka kennu gochuu kan cloud seeding jedhamuun hamma roobaa dabaluuf hojjetamaa jiraachuu gorsaan teeknooloojii waajjira muummicha ministeeraa eenye ibsanii jiru. Gorsaan teeknooloojii obbo Yoodahee Arayaa Sillaasee bakka duumessi hin jirretti teeknooloojii kanaan rooba roobsuun hin danda'amu jedhaniiru. gama biraan inistituutiin meetirooloojii itiyoophiyaa rooba baatii arfaasaa baranaa roobaa jiru hanqachuu beeksisee jira naakor malkaatu gabaase.
waajjira ministeera muummee itiyoophiyaatti gorsaan teeknooloojii obbo yoodaa'e arayaa sillaasee sagalee ameerikaatti akka dubbatanitti bara 2013 akka yaaliitti jalqabame hojiin duumessa roobsisuu yookaan cloud seeding baranas itti fufeeraa jedhu.
2013 ላይ አንዴ ተሞክሯል። በልግ ላይ 2014 ላይ ሁለተኛ ዙር እየተሞከረ ነው።
በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰዲ ወቅት አርፋሳት የሮ ቶኮ ያለሜ ቱሬ በረኩመ ለማፍ ኩደ አፉር ከነቲስ መርሳ ለመፋፍ ያለማ ጅራ kan bara kuma lamaaf kudha sadii yaalame bakkeewwan jallisii laga abbayyaa muraasa keessatti fakkeenyaaf kan akka goojjaamii fi shawaa kaabaatti yaalamee jira amma immoo koonsoo booranaa liiban sumaalee kibbaa bakkaaf dheeraa jedhamutti keessumaa bakkeewwan gogiinsi isaan miidhutti kan yaalame jechuun dubbatan duumessa gargaaramuun hamma roobaa dabaluudhaaf hojiin hojjetamaa ture torban kana keessa godina booranaa nagallee booranaa yaabelloof meeggaa keessatti jenereetarootni dachee hojii kana milkeessuudhaaf dandeessan dhaabbachuudha kan himan obbo yoodaa'in roobni roobuuf garuu duumessi hebbuu ta'e jiraachuu qabaa jedhu gorsaan teeknooloojii obbo yoodaa'in.
ዳመና በሌለበት ማዝነብ የሚችል ቴክኖሎጂ አይደለም። ዳመና የግድ ያስፈልጋል።
ቴክኖሎጂን ኩን በከ ዱሜሲ እንጅሬቲ ቴክኖሎጂ ሮበ ሮብሲሱ ደንደው ሚቲ ዱሜሲ ጅራቹን ሙርቴሳዳ ዱሜሲ ኩንስ ዱሜሰ የቡ ተው ቀባ ዱሜሰ የቡ ከነ ዲባ ዲበ ሮብሲሱ ሶንታኔ አመ ዲበንታ ሶዶማቲ ol dabaluus teeknooloojii dandeessisuudha jechuun dubbatan jigjigaaf qabri bayyaa bakkeewwan jedhaman magaalota sumaalee kaabaa keessatti jenereetarootni dachee torban kana keessa kan dhaabbatan ta'uu kan dubbatan inistituutii meeteoroloojii Itoophiyaatti dursaa garee raaga qilleensaa fi dursanii eeggachiisuu sumaaleef naannolee ollaa obbo Ashannaafii Mul'inadha bakkeewwan kunniin lamaan sababaa ittiin filataman jedhan akkasitti ibsu?
እንግዲህ አንደኛው ይመስለኛል ኤሌቬሽንም ከፍታውም ደህና ነው።
Akka nutti fakkaatutti ol ka'iinsi jigjigaa gaariidha. Qabri bayyaanis akkasuma ol ka'iinsa qaba. Yoo teeknooloojii kanaan bakka tokkorraa keemikaalli biifame hamma kiiloo meetira jaatamaattis deemuu danda'a. Bu'a qabeessas gochuu danda'a jechuun dubbatan. Waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti gorsaan teeknooloojii obbo Yoodaa'e bakkeewwan gogiinsi jirutti teeknooloojii duumessa roobsisuu kana fayyadamuun bu'aa ni qabaata jedhaniif kasaaraasaa akkasitti ibsu.
በተለይ እንደዚህ አርብቶ አደር ቦታዎች ላይ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የሚወጣው የከብት መኖ።
Keessumaa naannolee horsiisee bultootni jiraatanitti kaloo horii bituudhaaf baasiin doolaara miiliyoona hedduutti lakkaamu ni taasifama biyya alaatii kaloo horii kana galchuuf. Egaa bakkeewwan gogiinsa qabanitti osoo roobni xiqqoo argamee baasii kana hambisuu danda'a. Kasaaraan isaa baasii guddaa gaafata. Boba'aan xiyyaaraa jira baasiileen kanneen biroollee jiru jechuun dubbatan. Teeknooloojiin duumessa roobsuu kun biyyoota kanneen biroo keessatti illee hojiirra oolaa kan jedhan obbo Yoodaa'in sadarkaa Itoophiyaan irratti argamtus akkasitti ibsu.
ያለፈውም ዓመት የዚህም ዓመት አበረታች የሆነ ውጤት በመስራቱ Bara kanattis ta'e waggaa darbe keessa bu'aan abdachiisaa ta'u argamee jira. Garuu hojii kanaan rooba dhibbantaa hamma kanaa daballe irraa jechuun hin danda'amu. Hojii kanaan biyyattiin ga'umsa horatteetti jennee dubbachuudhaaf yoo xiqqaate keemikaala duumessa roobsiisu kana oomishuu qabna giddu galeessa sadarkaa akkasuma dhaabuu qabna jechuun dubbatan. Gama biraatiin daayirektarri raaga haala qilleensaa fi dursanii akeekkachiisuu Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaa aadde Caalii Dabalee roobni arfaasaa bara kanaa hir'ate seeraa jedhu.
ዋነኛው አንዱ የኢሊኖ ላኒና የምንላቸው የፓስ Barnaa sababa jijjiirama qilleensaa laaminaa jedhamee waamamuun dhiibbaawwan uumaman jiru rooba arfaasaa irratti argamu malu gadi akka argamu kan taasise ji'oota lamaan itti aanan keessatti illee roobni hammaa gadi ta'e akka itti fufuu danda'u giddu galeessi raaga qilleensaa addunyaa raagee jira. Baranaa roobni dafee galuu dhabuu hubannee jirra. Roobni kan roobe torbanoota lamaan darban keessatti bakki roobii guddaas xiqqaasitti galmaa'ee jira. Haala waliigalaan yeroo ilaalamu garuu roobni waqtii isaa eeggatee hin jalqabne lammaffaa immoo rooba isa idilee gadi ta'e kan argame jechuun ibsan. Aadde Caaliin bakkeewwan itti roobni muraasni argametti haala ittiin rooba argame kana fayyadamuudhaan biqiltoota dafanii qaqqabuu danda'an oomishuun danda'amu irratti hojjetamuu qabaa jedhanii jiru. Haala raaga roobaa waqtii gannaa bara kanaa laalchisuudhaanis gara fuulduraatti inistituutichi kan beeksisu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaniin dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan isin affeera jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kan har'aaf qabnu kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, instagiraam irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. yuutuubii irratti illee nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan hordofuu hin dagatinaa. Ulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya Nugusuu Taamiree ogeessi ulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.